hello wait where i dey go sef. Yeah. No. Omo. Wetin person go shop This morning sef? Eh? Well, if I go meet Alhaji Suberu now say make he make he make he give me bread and egg, he no go give me three five, I still dey owe am. Baba with the do yẹn tiẹ̀. I get one idea. Ah, o, Ọlọ́run ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀ yéé kébìkè. I like this idea. Sísọ bá. Sísọ bá. Sísọ bá want to say something, say it. Stop acting like one who has boil in between her thighs. Oh, mom, you don't say that boyfriend na yeah, yeah, boyfriend. Who won't boy straight why I say make you buy for me two weeks now? WhatsApp no great deliver. hey, don't go you be that. <laughs> Now Bonny face. They live for Bonny camp. I mean Bonny Island. Sisaba, <laughs> Sisaba, Papa. Shaggy, Shaggy, I don't tell me you know they spoil my name. Uh-uh, which one you spoil your name? Shey your name no be she's Sisaba ni. Eh? Sisi. See, see. easy come come I found my business dey o. ẹ o yà yìí too. mona ask me for this business i dey find money. àti ah, abeg just card her hole on your time make a the business wey we want to make a follow person we wan talk. Eh, eh. you remember her alhaji suberu. suberu for. that alhaji wey like woman pass money. Hey, eh, you don't know am. see ọmọ business with the ghana 1.5 million naira. one point. abeg how much be my share inside this money. Ah, ah aunty say na you dey follow talk calm down you no pet. abeg come jare ah wow this your friend say eh, talk talk talk we never even talk with we wan talk. no mind am don't mind am na so she dey do she like money pass cbn. ah eh. shaggy eh. well done well done wa sita come see this business i e sure die one point five million alaji sule e go give us see all you need to do if i don't reach there i go call you See the dey We don't you don pick the phone just talk like alaji i love you i like you. say i love him. ah no worry now for the money now. ah if i come talk am shey you go give me the eh, money. Eh, wa lie ta lie ah shey i go dey lie for you eh, i go come ah. carry am. Ah. <laughs> that one na small thing na. na si di na eh take am o pọ. eh shey make i call am now. no no no no make i. hey one point five divided by the three of us that's it five hundred <laughs> hey i don blow <laughs> ah wetin i talk now. Hi. my friend my friend you dey hear am you dey feel it. do it. Wait, shake it. Shake it. Shake it. my friend, my friend. Wait, I smile for you. Yeah, take. Wait, I... Give me my money. Well, I... Shaggy, shaggy, shaggy, my friend, my friend. alaji alaji kọkọkọkọ. yàgò kí my bread now. you want me? ah. Alaji, do pass. So ke shi ai do coin, do coin, do coin. Shaigi Shaigi. Shaigi Shaigi. Alhaji Alhaji. Shaigi Shaigi. Alhaji Alhaji. My friend, my friend. Only one Alhaji Suberu of Kano. Shagi, Shagi, correct. Shaigi, <laughs> eh? eh, eh. shall I tell you say my governor for Kano won't make me the minerals for customer affairs. Minerals kini? Minerals for customer affairs. Wallah. Who should be minerals like this? You don't even know office where they won't give you, eh? You, well, it could happen on a normal day. Alhaji, na minister that they call her. Oh say minister. Minerals. <laughs> Shaggy, hmm? why why you dey do me like this, man? I know like what I dey do me, wale. What happened? Why you never give me Shin Shin number now? Shin Shin. She's over. Ah, Shin Shin's over. Hey, Oh, Alhaji, I swear. You too like woman. Well, like, I like woman, oh. Because of that girl, eh. I can jump from aeroplane, make I know where parachute. Ah, ah. <laughs> that one at Titanic Club, oh. That's very correct. I no worry. Now because of that guy, I come. Make I shock you. I don collect her number. Wọ́yọ̀ wọ́yọ̀ wọ́yọ̀ wọ́yọ̀ wọ́yọ̀. You don collect her number. Kutumo. <laughs> Kini. Ẹ. Oh. Ọ̀nà ń bọ̀. Ẹ. Wetin come happen? Babies. Aladi come for. Eh. Shaggy wait oh. ah, wait eh. abeg hope say you no dey lie for me. Ah, I dey craze. Why I go dey lie for you? See make I tell you, you just make sure say after I don give you number, you go give me five bread and three egg. You understand? If I don't give you the number, may electric shock me for nipple. Electric wire, I no go shock you for Amen. you. Well, let's tell you, if you give me the number today, come and dey chop me for my shop, eh? I no go collect money. Na that you? Well, let's tell you. I go call her for you now. No Every, I don't see, I don't follow her talk everything. All you need to do is to do what you tell her quick. I love you. No problem. Thank you. Oh. Abeg, if this na business don make una no forget my share. Shey no go wait make we do the business. No go wait make we do the business first. Na just tell you fún. hello. hello sísọba. Ah, ah, Shaggy, longest time. Longest time, how are you? Ah, fine. Eh, sísọba, ṣé you remember that Alhaji wey I tell you that Alhaji very. Eh, yes, I remember. Hey, are there a place now. See, sísọba, no worry, if not money, money day. Anything where you want like this, him go, him go supply am, abi? Oya, oh, na him you go follow talk now. Eh, okay, eh, okay. No talk, just talk say I love you. You understand? Yo, what? hello. <laughs> She's over. Ah, ah, Alaji. Oh, <laughs> I'm shy. <laughs> I don't blush. I like the way you call my name. But later, like, when they make me minerals for customer affairs, now you go be my first lady. Ah, me too. I would like to be the minister's wife for oh, allergy, eh? Ah. and eh, don't worry. I'll come and see you next week. I don't come my place next week. Ah, yes. I'll come and see you next week. I love you. <laughs> I love you too, allergy me alhaji ah. mo bring my phone Oh yeah, yeah, yeah. It's a sebi i don't finish up like this come give me five bread sebi i tell you na me na give me five bread and ten egg. five bread and five bread Oh no. I'll collect one without again. calm down calm down shut up. if eh? you want twenty bread and twenty egg i will give you. alhaji suderu. so mumu people still dey like this alhaji. Anyway, they blush for phone safe. I beg, make sure you come give me my money sharp, sharp. Come careful. Oh. Ah, ah, because don't need how much I will give. Alhaji Zubairu. Shaggy, wetin be that? Wetin, wetin happen? Wetin she don't talk? Say who? She's over. Eh, Alhaji na call her back. Call her back, eh, Kireta. Call her back. Alaji, calm down. I said, na where you the now. Your father. Eh? Na network, na network they talk o. Oh. you are a fool dis i no get sense my brain no correct alhaji ka collaborate i no get credit no get call him back alhaji we don't need all this use my phone call him back sharp sharp alhaji we don't need all this e no go better for you come call him back you dey craze ah, i come comot your head I alhaji abeg abeg i will call her now i will call her you don't play with me you think i'm a basket you think i don't have sense this boy you think i'm a small pikin this oya oh, put it put it for loudspeaker i i don put it for loudspeaker alhaji no be wetin you agree with that. hello. hello who is this. na shaggy dey talk. shaggy shaggy how far now the man na chop am abi. eh stop. Eh, you know see the kind acting wey i give you even genevieve no fit wa. Hey. Eh? ambc hello team. see baba. hello shaggy you never tell me my own share now. my own too Oh. wait make i hear something. shaggy are you okay. i'm not okay. shaggy. Now me you don't do small pikin light? Then two tuburo when i go cut you cut you cut you I want them. long sleep what short sleep i will take my leave